Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoon hidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa kan isinidarbuudha. Guyyaan har'aa roobii sadaasaa 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin. tamsaasuudhaan kan qindeessitu tigistii gammeeti pirooduusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gaajiru nugusuu taammireeti kan isin keessummeessu amma fiqaaduu moroodaati oduu har'aa kan immoo nu dhiyeessitu tuujubee horaati amma gara sittiin isin dabarsa.
akkam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti hookarri hammaachuusaaf labsiin yeroo muddamaa labsamuun muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbii himaan isaanii Steefan Dujaarik beeksisanii jiran dhimmootiin naannoo kabal'ina qabanis yaaddessaa ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Dubbiif wal barbaaduun atattamaan akka dhaabatu kanneen gargaarsi isaan barbaachisuuf deggersi lubbuu oolchuu dhorkaa malee dhaqqabuu akka danda'utti rakkoo kanaaf furmaata argamsiisuu akkasumas bu'uura nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa diriirsuu haala dandeessisu uumuuf mariin biyyoolessaa akka geggeeffamu muummichi barreessaan gaafachuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Steefan Dujaarik beeksisaniiru. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa akka waggaa tokkoof ture gara jabinaan ka guute ture jechuudhaan qorannaan gamtaan geggeeffame gochi gara jabinaa garee maraan karaa raawwatame ta'us eenyu akka itti gaafatamu dubbachuurra of qusachuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisanii jiran. Qorannaan sun doorsisa aangawootaatiin gufateeraa kanaaf naannolee ugguramaniif bakka walwaraansa sanaan akkaan miidhaman hin daawwatamne jedhan. Bahiin qorannaa kanaa waajjira dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga namaa Itiyoophiyaan kan geggeessame kan hagas hin baratamin kun kan ifa taasifame walwaraansi sun jalqabamee waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko ennaa hafetti akkasumas. Itoophiyaan humnoonni Tigraay Finfinnee seenuuf dhaadataa ennaa jiraniif ennaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa haaraa labsitetti. Tokkummaan mootummoota Asosheetid Pireesiif akka ibsetti aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessota kanneen mirga namaaf falmaniif taajabdoonni biyyootii alaa kanneen biroon naannoo sana akka hin seenne waan ittiseef jecha gareen qorannaa kun walta'ee hojjechuun barbaachisaa ture jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti ka'ee erga kan noobeelii nagaa badhaafaman. mootummaan muummicha ministeeraa abiy ahmed loltoonni biyya ollaa eertiraaf humnoonni itiyoophiyaa kan mootummaa biyyoolessaa dhuunfatanii turan tplftti akka duulaniif eeyyamanii as namoota kumaan lakkaa'amantu dhuman ergasii qabee dhalattoonni tigraay guutummaa biyyattii keessatti irratti fuulleffatamuudhaan walitti qabamanii akka hidhaman yoo ibsamu siiviilonni tigraay keessa jiran immoo kashlabbootaan humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu beelaaf jamaan qeerraa buqqaafamuun irra ga'uun ibsameeraa jedha bahiin qorannaa kanaa. dhiyaa tigraay keessaa dhalattoonni tigraay naannolee irra hedduu gadhiisanii waan deemaniif haasofsiisuun rakkisaa ture jedha gabaasee haaraa ba'e kun qorannaan gamtaan geggeeffame kun haalaawwan hanga xumura baatii waxabajjeennaa humnoonni tplf naannoo sana to'atanitti kan jiru kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu naannolee wal waraansitti geggeeffame kan lubbuun namaa akkaan keessatti dhumate magaalaa aksuum dabalatee daawwachuun hin danda'amne jedha. sababiinsaas mootummaan itiyoophiyaa bilbila saatelaayitii qorannaaf gargaaran waan uggureef jechaa jedha ibsi gamtaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishina mirga dhala namaa kan itiyoophiyaan bahe kun hordoftoota keenyaa guutummaa gabaasa kanaa fuula feesbuukiif marsariitii keenyarraa argachuu dandeessan. ba'ii qorannaa ka tokkummaa mootummootaaf kan koomishinni mirga dhala namaa itiyoophiyaa waliin ta'uun baasan kana ilaalchisee mootummaan itiyoophiyaa deebii gamasaa kennee jira. gabaasa qorannaa koomishiniin mirga dhala namaa itiyoophiyaaf koomishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa ifa baasan kan waa'ee himata dhimma dhiittaa mirga namoomaaf dararaa walitti bu'iinsa tigraay keessatti dhaqqabe jechuun dhiyaate arginee jirraa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa itiyoophiyaa biraa ba'e gabaasa kana keessaa hanga tokko irratti of qusannaa ofii keenyaa qabaannuyyuu gabaasni kun barbaachisaa kan namoota miidhamaniif gocha sanaaf itti gaafatamummaan akka jiru kan mirkaneessuuf kun akka hin taaneef attamiin ittisuun akka danda'ame kan lafa kaa'edha jennaa jedha gabaasni kun erga walitti bu'iinsi sun jalqabamee qabee lammiiwwan itiyoophiyaa rakkoo hamaarra ga'ee fi dhukkubbii isaan keessa darban galmeesse kabajaa dhabuuf gara laafinni sarbamee walitti bu'iinsa kana keessatti waan raawwatame kan laphee namaa cabsudha. himata mootummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen garee kanaaf yaaddoo qabnu dhiyeeffannus fudhatama dhabuunsaa nu miidhee jira qorannaan geggeeffame kun duguugaa sanyiitu geggeeffame isa jedhu soba kataasiseef dhugaa kana agarsiisu kan hin qabne ta'uu agarsiisee jira kana malees mootummaan uummata balleessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame jechuun himatarra deddeebi'ee dhiyaate dhugaa akka hin taane agarsiisee jira kana malees. beekaa gargaarsi dhala namaa tigraay akka hin seenne mootummaan taasise isa jedhus sirrii akka hin ta'in akkasumas qorannaan duraan geggeeffamaa ture waliin harki caalaansaa walfakkaataa ta'uu ibsi ba'e beeksisee jira jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa itiyoophiyaa biraa ba'e kun. mootummaan eertiraas gamasaan bayii qorannoo koomishina mirga namaa tokkummaa mootummootaaf koomishina mirga namaa itiyoophiyaan geggeeffameef deebii kennee jira gama kanaan qaamotii qorannaa sana geggeessan aangoo seeraa qabaachuu isaanii kan walabaa ta'uu isaanii amanamaa ta'uu fi oguma qabaachuu isaanii bayii sanarraa kanneen argaman tilmaamaaf xumurrisaa sirrii ta'uusaa ilaalamuu qabaa jedha ibsi mootummaa eertiraatiin ba'e kun. xumurarrattis jedha ibsi ministiriin dhimma alaa eertiraan bahe kun bahiin qorannaa gamtaan dhiyaate sababaalee armaan olitti tuqamaniin kan ka'e fudhatama hin qabu gama biraan eertiraan qajeelfamootaaf seeraawwan mirga namaa addunyaaf seeraawwan gargaarsa namoomaaf baqataa mallatteessite mara ni kabajji mootummaan eertiraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kan ofiisaa seeraawwan kana kacabse yoo jiraate qorannaa cimaa geggeesseetti itti gaafatamummaan akka jiraatu ni mirkaneessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa eertiraatiin bahe kun. ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi akeekkachiisa imalaa kennee jira sababaa walitti bu'iinsa waraanaa jeequmsa biyya keessaa quunnamtiin addaan citu yakkaaf tarii shororkeessummaaf naannolee daangaatti namoota butanii fudhachuun jiraachuu waan maluuf lammiiwwansaa gara itiyoophiyaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira lammiiwwan yuunaayitid isteetsi kanneen itiyoophiyaa keessa jiran mala argameen gamasii ba'uu akka yaadan illee ibsee jira sababaa wal waraansi geggeeffamaa jiruuf jecha yeroo ammaa gara itiyoophiyaatti imaluun amansiisaa miti jedha ibsi ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteetsi biraa ba'e kun mootummaan itiyoophiyaas labsii yeroo muddamsaa sadaasa lama bara 2021 baasuusaallee eereera aangawoonni embasii yuunaayitid isteetsi kan gamasii yeroo ammaa magaalaa finfinneedhaa ala imala geggeessan murtaa'aa taasisaniiru lammiiwwan yuunaayitid isteetsi gamas jiran hatattamaan marsariitii addis acs at steet daat gaaf irratti guutummaa maqaa guyyaa dhaloota isaanii lakkoofsa paaspoortii isaaniif bakka amma jiran waliin akka erganillee beeksisee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti ceenaa nu wajjiniin tura. kaaba itoophiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsi dhalatee keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatame irratti koomishiniin olaanaan mirga namoomaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii fi koomishiniin mirga namoomaa itoophiyaa gabaasa waloodhaan qopheessanii ilaalchisee har'a jeneevaadhaa fi finfinnee irratti ibsa kennaniiru jeneevaa irratti ibsa kana kan kennan koomishinariin olaantuun mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii misheel baatireet yommuu ta'an finfinnee irratti immoo Daayiriktarri Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqaleeti. Kan Finfinnee irratti kenname irratti ibsa Finfinnee irratti kenname irratti kan hirmaate gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduuti gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Waraana naannoo Tigraay keessatti bara darbee gaafa onkoloolessa 24 bara 2013 jalqabe ilaalchisuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi mootummoota gamtoomanitti koomishiniin mirga namoomaa olaanaan qorannoo sarbiinsa mirga namoomaarra ga'eera jedhan waliin ta'uun ifoomsaniiru. Qorannoon dhaabbileen lamaan waliin ifoomsan kunis waraqaa fuula 156 kan qabu yommuu ta'u namoota miidhamni irra ga'ee fi kanneen biroo dabalachuun namoonni 269 irratti akka dubbifamanis. ibsaniiru qorannichis kan gaggeeffame yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa onkololeessa 24 bara 2013 irraa eegalee hanga waxabajji 21 bara 2013 tti akka ta'edha naannoo tigraayii fi amaaraa akkasumas finfinneetti qorannichi gaggeeffamuu kan ibsan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa itoophiyaa dr daani'el baqqala bakkeewwan qorannichitti taasifameera jedhanis haala kanaan. ibsaniiru.
The joint investigation team uh, carried out investigations in, in Makale, in Wukro, Samra and nearby areas in Samra.
Lamata, Bora, Maichau, Dansha, Maikdaraa fi Humaraatti Gariin qorattuu waloo kun dabalataanis namoota Tigraay bakkeewwan akka Addee Aaroo, Addee Aragaay, Addee Giraat, Adwaa, Baadumee, Daangolaat, Humaraa, Kooram, Maayigdaraa, Maqalee, Qihaa, Shimahaa, Shiree, Shiraaroo, Tambee'ee fi Saalambasaatii qe'ee buqqa'anii naannoo qubatanii jiran irraati yaada kan fudhate. Kana malees ammoo qorannoo itti aanus magaalaa Finfinnee, magaalota naannoo Amaaraa keessaa ammoo Gondarii fi Baahirdaar keessatti gaggeessinee jira.
Qorannoon sarbamiinsa mirga namoomaa kunis kan qoratame seera mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii seera mirga namoomaa baqattoota idil addunyaa fi seera biyyaalessaa Itoophiyaa giddugaleessa godhachuun akka ta'e erga ibsanii Dr. Daani'el yakkoonni mirgoota namoomaa gurguddoo jedhaman kanneen akka ajjechaa jumula qeerraa buqqisuu. humnaan gudeeddii qabeenya uummataa fi dhuunfaa barbadeessuun raawwatamaniirus jalan yakkoota sarbiinsa mirgoota namoomaa raawwataman kanaafis raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa humna addaa Tigraay dargaggoota maqaa saamirii jedhuun naannoo Tigraay keessatti ijaaraman humna addaa naannoo Amaaraa dargaggootaa fi milishoota naannoo Amaaraa maqaa faannoo jedhuun gurmaa'an jechuun ibsaniiru yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa qaamolee. jedhaman kana keessaa irra caalaatti eenyutu raawwate gaaffii jedhu gaazexeessotarraa gaafatamaniin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa kan kennaa turan albaab tasfaa'ee akkas jechuun ibsaniiru.
Maybe on the question of um, ranking perpetrators that was not the intention of the investigation.
Waa'ee warra qaama balleessaa kanaa ta'e sadarkaan kaa'uu ilaalchisee gaaffii ka'ee fi wanti akkasii kaayyoo fi galma qorannaa kanaa keessatti waan eerame miti.
Qorannoon gaggeeffame dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'uu kan ibsan gama koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniin bakka bu'uun Maarseel Okobovo yakki ilmoo namaarratti raawwatamuu hin qabne raawwatameera warri yakkichirratti raawwatame. murtoo haqaa akka barbaadan nuuf ibsaniiru jedhan.
What victims and survivors of violation conveyed to our joint investigation team? What did they tell us?
Wanti karaa warri jiruun isaanii lola kanaan barbadaa'ee gareewwan qorattuun itti bobbaasnetti manii dursa jiruun isaanii akka bakkatti deebi'u kan gaafatan qabeenyawwan duraa barbadaa'aniifis beenyaan akka kaffalamuuf iyyatanii jiru waa'ee waan ta'e kanaas dhugaa isaa baruu akka barbaadanus nuuf himanii jiru gama lamaanuu warri balleessaa qabanis seeratti akka dhi'aatanus gaafataniiru.
Itti dabaluunis qaamoleen wal waraansa keessa jiran ammayyuu gara nagaatti dhufuun waldhabdee isaanii karaa nagaa hiikuu qabu. Mootummaan Eertiraas loltoota isaa yakka sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan qorachuun seeraaf dhiyeessuu qaba jedhaniiru. Qorannichi yommuu gaggeeffamu namoota Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa buqqa'anii Sudaan keessa jiran hamma teeraa jedhamanii kan gaafataman Maarseel Okobovo akkas jechuun deebisu.
Sudaan bakka baqattoonni Tigraay godaanan qubatanii jiran daawwachuuf yaalii goonee turre. Yaa ta'u malee gumiin qorattootaa kun dhimma adda addaaf eeyyamaa argachuu hin dandeenye.
Bu'aa qorannoo kanaan duguuggan sanyii raawwachuu wanti argisiisu hin jiru jechuunis dhaabbileen lamaan waliin qorannicha gaggeessan ibsaniiru. Finfinneerraa gabaasa sagalee Ameerikaaf mitikuuf kaadu.
galatoomii mitikku hongee godina booranaatti muudate namoottan dhuunfaa dhaabbileen adda addaa fi mootummaan gargaarsa taasisaa jiru dhiyeenya kana gareen gargaarsaa walitti qabamanii socho'aa turan qarshii miiliyoonii shanii olii walitti qabuudhaan bakka gargaarsichi barbaachisutti geessaniiru. dhimma kana irratti galmoo daawwitii warreennan gargaarsa kana qindeessaa turanii fi qaamolee mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera itti dhiyaadha.
Dargaggoo jaatanii boonayyaa bonni booranatti akka hammaataa dhufeen hiriyoota isaa duuka gargaarsa walitti qabuuf warra haala mijeessaa turan keessaa takka. Samboona herreega gargaarsaa baranii biyya alaa fi keessaa qarshii miiliyoona shanii ol walitti qabanii amma gargaarsa namaa ittiin hiraa jirra jedha.
Hojiin gargaarsuu walii qabu karaa sooshaal miidiyaa nama warra folooweersi hedduu qabanillee kenninee akkasumas namni cibsiniyyuu wal jala sheer toche maqaa nam sadiitiin akkaawuntiin baname jaatanii bonayyaa miskireet mangistuutiif firaa'ol kabbadaatiin baname sunirratti uummati keenya lafa alaa kaheessaa cibsiniyyuu hirmaate beesse gara miliyoona shanii olii walii qabnee kan walii qabnu sun cufaan ammoo aana boorana gugurda sadii filannee guyyaa torbaan lammeessa isaatti achi kaane eegi suni ammoo. Booran dhufnee gaafa onkololeessaa soddoma dhufne soddomi tokkoo fi ar noovembarii tokko qodaa oollee amma waan achi qabatanii ittiin dhufanii uummataan geenne aanalee sadii gargari aanaa taltallee aanaa dillootiif aanaa reeroo lafa akka malee boni kun hin miidhe akka malee bon kanaanii akka malee miidhamte horiin guddaan namirra raate laalanii nuu horee kaachiruuf dhalattoota horsiise bulaa boorana tawaan kan akka dansa beet horee taaksfoorsii godina warra hoggansiisoo dabalaa namni kun cuftii waliin taa'ee jaarsi biyyaa horee buusaa gonofaa jaarsi qabuuni fulaa akka malee hamaamtuu laalanii akkasiin qarqaarsituun qabannettiin uummataan baamne haana sadeeniitu haareeroon qoodamee kadiloollee kadilloof kaaka aana saltallee sabab fageenni lafa akka jiruu fi arrallee guldabree qoodamuu jira jechuudha.
Jaataniin gargaarsa guyyaa saddeet keessatti walitti qabne jedheen midhaan nyaataa fi zayitii binnee jiraattota dhaqqabaa jirra jechaanis dabalataan hima.
Ani qarqaarsa qabannee dhumnee tiifaalii uummati kee jiru waliin madaale. Uummati rakkina akka malee guddaa kee jira. Maal ennaani namni finnaa hadur yaa'ullee waan tochuu yaayyuudha. Bikoos uummata gangarta kadhatteellee yookaan ammoo karaa akka akkaatiin fiduu hin dandeessu. Ammoo wanni goomittaa argine uummati keennallee kan hubate. Isaniif dirraa waan isan kee jirtan quba qabnaa ka jedhu. Kanaaf dhufuun keenya kunin tokkoffaa akka namni waliin jira agarsiisuun alatti waan rakkinni uummata kanaa furuu danda'atiniti jechuudha. Kanaafuu wanni rakkinni uummata kanaa furuu danda'a akka marmi dhumne garreetti mootummaan akka inni jiruun adda addaa dhaabbileen garaagaraa kan nam qarqaartu uummata kan seenuu dandeettu haal mijeesse haal uummati kun kee jiru hojjaan labsa qofa jechuudha. Hojjaa waaqa roobeen alatti yoo waaqa roobeeyyuu ji tokko yookaan torbaan sadii. Haga afurii haala ammaantan kee jiran kan keessa ba'uun ulfaattu.
Obbo Kamee Kuulii jiraata aanaa taltalleeti gargaarsa dhiyaataa jiru akkasumas miidhaa bonni isaanirraan ga'aa jiru akkasitti himu.
Loon dhibbaaf shantamaa narra du'e loon jaatamaa haasuu jira yoo akkana saanuu waan nyaata dhabee bobba'uu jira laalanii aanaan hin qabanii du'anii foon hin qabanii dhufan laattumaaf saree nyaata dhufi jibbaannee ganaa deebinee iyyandoon teenna gara cufu deemtee. Waanuma fiddee jirti. Wanni fidan sullee waan namti fudhan qabsiisaati. Biyya kun sunuu fidanii burjiiruu fidanii horii fidnu wanni kun ciftiin madaaltu. Lubbuu namaatu sodaachuu jirra. Namni durii loon nyaata. Aanaan keessa elmatee dhugaa sa'a gurgurataa gurgurtaa illee waan hin qabnu sa'a sun namni biraa bitu hin jiru. Aanaa lubbuu kee jira.
Obbo Kameen mootummaan gargaarsa kennaa jiru akka itti fufullee gaafatanii jiran. Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatama waajjira sodaa balaa kan guddina Booranaati. Haga yoonaa loon Booranaa kuma 25 ol buna kanaan ba'aniiru jedhu. Ammas jedhu Obbo Guyyoon ammas wanni yaaddessaan loon harma duuba du'uuf jiran guddoodha jechuun dubbatu. Kana oolchuufis ammoo qorannaa takka mootummaan jalqabee hojiitti seenaa jirra jedhu dabalanii yoo ibsan.
Qorannoon kun namni fakkeenyaaf horii miiliyoon. Torba akka saddeetii laakkaa'amu kan amma harki namaatiin gololchinee yookaan margi finneef yookaan immoo nyaata adda addaa finneef bishaan dhiyeessineef horii kan hambisuun hin danda'amu. Kanaafuu wanni tokko saayintifikaalii horii kan ittiin hambisuu dandeenyu maaliidha kan jedhu dhiyaate muuxannoon kanaan dura hin dhiyaate kanaafuu qorannoon gaggeeffame fiiding seentariin sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti amma danda'ametti dhaabatee horii persentiidhaan hambisuu kan kan immoo qorannoodhaan adda baasaa inni. Torbaan kan keessatti adda ba'a. Akkasumas immoo deeggarsi cimee itti fufuu qaba. Yaa uummatni Oromoolee nu birmachaa jira. Kanaaf akkasumas waan kana kanaan akkasumas sibiilaa tursiisuu dandeenye tursiisne achiin duub bu'aa qorannoo suniitiin horii kana hambisuuf deemnaa kan jedhu qabna. Akkuma xinnaa kaas ta'e horiin kakarduu caalaa kaamu duudhaaf deemuutti irra guddaa. Kan immoo saayintifikaalii yoo ittiin deemin akkaataa fakkeenyaaf namni tokko loon dhibbi qabaate. Beelii dhibbi tokko yoo kenniteefi tokko tokko dur buusee bor waan nyaatu hin qabu. Kanaaf loon dhibbaallee wal qabatanii du'uu danda'a waan ta'eef kan saayintifikaalitti deemnee karaa kanaan qorannoon kun gaggeeffamuun dirqama inni qorannoo torbaan tokko akka gaggeeffamu inni guyyaa jimaata kan waan qorannoon sun jedhu laawunchi boonetti deemnaa waan jedhu Gama biraan ammoo furmaanni biroo jedhu obbo Guyyoon sabootii ollaa lafa dheedaa eeyyamaa jiran waan ta'eedhaa fi sana fayyadamuudha jedhu. keessumaa jiraattonni burjii fi koonsoo lafa dheedaa hektaara kuma 20 ol waan eeyyamanii fi sana fayyadamuuf bulchiinsa naannoo saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa waliin dubbii irra jirra jedhan Egaa ammaas namoota midhaan nyaataa barbaadan maatii kuma dhibba lama wal gargaaruu eeranii bonni kun dhiibbaan isaa waan itti fufuuf jiraattota biyya keessaa fi alaa kan gargaarsa sabaaf tumsaa jiran ammas akka itti fufan gaafatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmuu daawit adaamarra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiris Iist irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma kan Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa torbanii dirree dimokiraasiitti ceenu. Lammiileen biyya Somaaliyaa filannoo miseensota mana maree isa gajjallaa isa jarri looyer jedhanii waamamu kallattiidhaan alkallattiidhaan taasisanii turan gidduu kana filannichi waliigaltee walgalii dhabiinsa siyaasaa warra garee siyaasaa keessatti uumameen lafarra harkifataa ture amma gidduu kanaadha kan geggeeffame gabaasni mohaammed kaatiyee VOA fi qindeesse akka itti aanutti dhiyaata dhimma kanarratti. Lammiileen Somaaliyaa wixata dheengaddaa filannoo mana maree bakka bu'ootaa isa gajjallaa taasisaniiru. Filannichi kan amma taasisame sababa waliigaltee dhabiinsaan kan ta'e erga boodatti harkifatee booddeedha. Manni bakka bu'ootaa inni gajjallaa teessoo dhibba lamaa fi torbaatamii shan qaba. Miseensonni mana maree kun kan filatamanii bakka bu'oota gosaawwanii dhibba tokkoo fi tokkooni. Bakka bu'oonni gosoota mata mataadhaan wal ga'anii sagalee isaanii dhoksaadhaan kennan. Gareen hidhatee biyya sana keessatti lolaa jiru Alshabaabii filannicha gufachiisuudhaaf yaalii taasisee ture. Ejensiin yookaan humni tikaa biyya Somaaliyaa fi naga eegdonni gamtaa Afrikaa eegumsa waan taasisaa turaniif balaan ga'een jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa Mahaddii Mohaammed Guuleeti kutaa Somaalilaandirraa sagalee guddaadhaan moo'uudhaan miseensa jalqabaati. Adeemsi diimokiraasii tasgabbii biyyattiitii fi furtuudhaa jedhan.
doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah
Adeemsi filannoo jireenyaa fi nageenya lammiilee biyyattii gidduutti uumuudha. Akkasumas bulchiinsa mootummaa fooyyessuudhaa fi irra deebi'anii ilaaluudhaaf gargaaraa jedhan. Filannoo pirezidaantii isa ji'a muddee dhufu taasifamuufis karaa akka banu dubbatan. Ejensiin bulchiinsa buufata sagalee federaalaa Somaaliyaa akka jedhetti gareen adda addaa dubartoota dabalatee teessoo bakka bu'ummaa ga'aa hin argatu jedhan.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamul goboleeddada inay bilaabaan doorashadii.
Yommuu kutaaleen biyyattii adeemsa filannoo hariifachiisaa jiran kanatti komishiinichi yookaan ejensichi filannoo mana maree gajjallaatti. Dubartoonni harka soddoma yookiin isaa ol akka argatan mirkaneessa jedhani Ahmed Safaanaa. Miseensi mana maree Somaaliyaa isa olii yookaan isa gararraa kan filataman ji'a darbe. Bakka bu'oonni uummata Somaaliyaa dhibba sadii fi digdamii sagal xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii isa itti aanuu fi sagalee kennu. Yeroon pirezidaantummaa Mohaammed Abdullaahii Mohaammed ji'a guraandhala darbe keessa raawwate. Haa ta'u malee akka fedhii heera biyyattiitiin amma bakka bu'aan isaanii filatamutti akka aangoorra turan waan taasifameef amma ammaatti turan. jedha gabaasni Mahammad Kaahiyee Muqaadishoorraa qindeesse. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteetsi bara dhufu jechuun 2022 tti kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dabalamuuf jirti kunis pireezidaanti baayiden kabajamuu mirga dhala namaaf imaammata alaa biyyi isaanii qabaattu irratti waadaa seenan hojiitti hiikuuf gargaara kaawunsiliin kun mirga dhala namaa kabajsiisuun qooda barbaachisaa kan qabaatu yoo ta'u. fixeensa dhaqqaban galmeessuun kanneen isaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf walabummaa bu'uuraa qabaata jedhan ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan haalota tattamaa fi rakkoo dhiittaa mirga namoomaa dhuma hin qabne irratti qiyyaafachuun kanneen sagaleen isaanii ukkaanfameef sagalee ta'uu irratti fuulleffachuu qaba kaawunsiliin kun waltajjii irratti marii banaa ta'e qopheessuun waan nutiif michoonni keenya fooyyesuu qabnu irratti mariisisa jedhaniiru. ituma kana gochaa jiruu jedhan bilinkan akeekkachiisa kennaniin kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa haala kallattii sirrii hin taane hordofeen kan akka israa'elii fi ilaalcha kanneen biroo waliin waliin ginne kennuuf biyyootii miseensa ta'an kanneen galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta'an hojjetamuu malaa jedhaniiru kanaaf jedhan bilinkan tokkummaadhaan. warra qajeelfama kaawunsiliin mirga namoomaa irratti hundeeffame tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabnaa jedhaniiru kunis namni mata mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummaan mirga dhuunfaa kana kabajuuf dirqamni akka irra jiru ka jedhu dabalachuu qabaa jedhan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi lindaa toomaas giriinfiild akka jedhanitti. miseensa guutuu kaawunsilichaa ta'uun yuunaayitid isteetsi afgaanistaan barmaa chaayinaa itiyoophiyaa siiriyaaf yaman keessatti waan hojjetamuu qabu irratti fuulleffachuuf jirti sana caalaatti immoo bu'uuraaleen bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchisee walii obsa dhabuu addaddummaa gosaa irratti haqni dhabamuu fi gareelee sabxiqqaalee irratti hokkaraaf loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu irratti ta'aa jedhan giriinfiild. yuunaayitid isteetsi filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamu kan mormitu yoo ta'u kanneen biyya ofii keessattis haa ta'u biyya alaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamuu fi eegumsi barbaachisuus akka taasifamu kanneen carraaqan miseensummaa akka argatan jajjabeessiti hunda kan hirmaachise mirgi kan itti kabajamee fi hanga danda'ameetti walaba akka ta'uuf yeroo hundumaa. carraaqii taasifnaa jedhan ambaasaadar giriinfiild yuunaayitid isteetsi kaawunsilii mirga dhala namaa keessaa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa kan galateeffatan aantanii bilinkan mirga dhala namaa eeguuf kabajsiisuuf akkasumas akka hojiirra ooluunsaa tarkaanfatu gochuuf hojii kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin. hojjechuu feenaa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis istirratti lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa afaan Oromoo qophiisaa har'aasuma irratti raawwata sagantaa boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata hanbaf kaaduu moroodaati nagaatti.